Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa jimaata fi sanbata ganama sa'aatii ja'a fi walakkaa hanga sa'aatii torbaatti galgalammoo sa'aatii ja'a hanga sa'aatii ja'a fi walakkaatti akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii torbaaf walakkaa hanga sa'aatii saddeetitti galgala ammoo sa'aatii torbaa hanga sa'aatii torbaa walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii soddomii tokko afurtamii tokkoo fi afurtamii sagal irratti akkasumas meetir baandii digdamii shan kiloheerzii kuma kudha tokkoo fi dhibba saddeetii fi kudhan irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii saddeetii hanga sa'aatii saddeetii fi walakkaatti afaan oromoo qofaan roobii ammoo galgala sa'aatii saddeetii hanga sa'aatii sagaliitti afaan oromoo fi afaan amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuuf amma jalqabamnu kun sagalee bilisummaa oromootiin.
akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya nagaan keenya kabajaa bakka jirtan maratti isin haa dhaqqabu keessummeessituun keessan har'aan ayyaantuu bulchaatii sagantaa har'aa keessatti qophiilee qabannee dhiyaannee isin beeksifna jalqaba kan isinii dhiyaatu oduu ta'a oduutti aansuun ammoo ibsa koree hojii raawwachiistuu tumsa ummatootaa bilisummaa fi dimokiraasii irraa kennamutu dhiyaata walga'iin addaa dhimma haala yeroo fi qabsoo bilisummaa oromoo galii isaan ga'uu irratti xiyyeeffate bitooteessaa afur bara kuma lamaaf kudha torba konyaa adda bilisummaa oromoo kaanaadaan geggeeffamee jira kanarratti gabaasa qindaa'e xumura irratti isinii dhiyeessina hanga dhumaa nu faana turaatii qophiilee keenya hordofaa isiniin jecha oduudhaaf gara jaal waaqoon oolettan isin dabarsa.
irra deebiidhaan ayshamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoof sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoorraa oduu qabannee dhiyaanneerraa oduu har'aa waliin an waaqoon oleti godina wallaggaa lixaa ona mana sibuu mandii keessatti qeerroon tarkaanfii qabeenyaa diinaa irratti fudhateen injifannoo galmeesse odeessi qeerroo irraa nu dhaqqabe akka ifa taasisutti qeerroon godina wallaggaa lixaa ona mana sibuu mandii keessatti iddoo bashannanaa jedhamee beekamutti qabeenya diinaa kan ta'e konkolaataa golden baas asoosaa ka'ee gara finfinnee deemaa ture irratti tarkaanfii fudhachuun daaressee jira godina shawaa bahaatti qabeenyi diinaa ibiddaan manca'ee sababa kanaanis uummanni hidhamaa jira akka odeessi arganneef godhutti bitootessa jaha bara kuma lamaaf kudha torba godina shawaa bahaa ona adaamaatti kan argamu Pirojektiin warshaa sukkaaraatiif qophaa'e kan amma loon keessatti horsiifamaa jiru manneen loowwan keessatti horsiifamaa jiran soddomii shan waliin barbadeeffamaniiru. Mootummaan gabroofattuu wayyaanee tarkaanfii fudhatame kanatti aaruun wardiyoota warshichaa lamaa fi jiraataa naannichaa tokko gubuu keessa harka qabdu ittiin jechuun akka hidhes baramee jira. ummata hiraarsuu fi hidhaan doorsisutti fuulleffattullee ummatni mataa jalaa gadi qabataa hin jiru jechuun maddeen keenya gabaasaniiru. Dargaggoon Oromoo Abbaa Seeraa Haayiluu Kifilee bitootessa sagal bara kuma lamaaf kudha torba waraana komaandi poostii wayyaaneetiin ajjeefame. Dargaggoo sabboonaa Oromoo Abbaa Seeraa Haayiluu Kifilee baatii lama dura humna tikaa waraana wayyaaneetiin kan ukkaanfamuun eessa buuteen isaa dhabame kan ture hoggaa ta'u. ajjeefame reeffi isaa bitootessa sagal bara kuma lamaaf kudha torba bosona mattuu keessatti ummata naannichaatiin akka argame maddeen qeerroo bilisummaa oromoo magaalaa amboo gabaasan baatii lama fuuldura obboleettiin isaa boontuu kifilee waan duraa boqotteef gara maatii isaa du'a haadhoo isaa ga'uuf bakka hojii isaa godina iluu abbaa booraa ona allaagee irraa wayita ka'etti ukkaanfamee eessa buuteen isaa kan dhabamee ture yoggaa ta'u amma ajjeefamee bosona mattuu keessaa argamuun barameera. Dargaggoo Haayiluu Kifilee dhalatee kan guddate godina shaggar lixaa magaalaa Amboo gandaa Duwwaa lamaatti. Qeerroon bilisummaa dargaggoo Oromoo falmaa mirga abbaa biyyummaa isaa irratti yeroo garaa garaatti diinaan adanfamaa ture maayii irrattis diinaan ajjeefameef gumaan kee bilisummaa oromoo fi walabummaa oromiyaatiin mirkanaawa jechuun ibsee maatii fi firoottan isaatiif jajjabinna hawwee jira sagaleen bilisummaa oromoos maatii fi firoottan isaaf obsaa fi jajjabinna hawwa murni wayyaanee ummata oromoon naannoo matakkal naannoon matakkal oromiyaa jala akka galuuf gaaffii kaaftan ittiin jechuun ilmaan oromoo mana hidhaatti guuruun barame akka oduun nu dhaqqabeef agarsiisutti bitootessa sagal bara kuma lamaaf kudha torbaan murni TPLF ilmaan Oromoo matakkal naannoo Gaaleessaa fi ganda Qorqaa keessa jiraatan matakkal Oromiyaa jala akka galuuf gaaffii gaafatan ittiin jechuun jumlaan mana hidhaa Maayikalawii fi mana hidhaa Asoosaatti naqee dararaa jira. Ilmaan Oromoo Kaffaaloo Nigaatuu Baddeessoo Habtaamuu Bayyanaa Amantee Jabeessaa Dheeressaa Kabbadaa Bilisummaa Dhaabaa Taaddasaa Abdiisaa Dhiinsaa Dhugaasaa Baqqalaa Hundaasaa Haayiluu Jabeessaa Akkumaa Fiqiruu Zallaqaa Wiirtuu Tasfaa'ee Abbabaa Gannatii fi Fayyisaa Oljirraa kanneen jedhaman akka keessatti argaman hubatamee jira. Baha Oromiyaa ona mi'eessoo keessatti tarkaanfii ofittisuu uummanni Oromoo poolisii liyyuu haayilii irratti fudhateen kan dhiphuu keessa seente wayyaanee fi lukkeen ishee oppiidiyoon uummata hidhaa jiran. akka kanaanis diinaa fi lukkeen diinaa sodaa ummata irraa qabduun poolisoota naannoo fi milishaa gandaa dabalatee ummata naannichaa keessaa namoota oromoo kudha shan qabanii mana hidhaa ona mi'eessootti darbuun dararaa akka jiran maddeen keenya addeessaniiru. mooraa yuunivarsitii wallaggaa keessatti mootummaan wayyaanee maqaa malaa maltummaa jedhuun hojjettoota moorichaa gidiraa hamaa irraan akka gahaa jiru ibsame. mooraa yuunivarsitii wallaggaa keessatti tibbana mootummaan wayyaanee maqaa malaa maltummaa jedhuun hojjettoota moorichaa doorsisaa fi miidhaa garaagaraa irratti raawwachuu qeeroo moorichaa addeesseera. Lukkeelee diinaa adda durummaadhaan mooraa yuunivarsitichaa keessatti qeeroo ficcisiisaa turanii fi jiran keessaa darajjii olaanaa fi rabbirraa asaffaa isaan tokko akka ta'an qeerroon saaxilee jira. Oduu xumuraatiin mootummaan wayyaanee maqaa haaromsa gadi fagoo jedhuun manneen barnootaa guutummaa oromiyaa keessatti barsiisotaa fi barattoota afaan faajjessaa jira. Murni TPLF tibba dabre maqaa walgahii haaromsa gadi fagoo jedhuun yuunivarsiitiilee garaagaraa keessatti barsiisota rakkisaa ture ammallee maqaa walgahii haaromsaa jedhamu kanaan barattoota yuunivarsiitiilee keessa baratan afaan faajjessuuf yaalaa akka jirudha maddeen kan ifa taasisan. akka kanaanis barattoota yuunivarsitii jimmaa keessa baratan haaromsa gadi fagoo isinii kennina jechuun afaan faajjessuuf yaalanis barattoonni ajandaa kijibaa isaan qabatanii dhufan harkaa fashalsuun walgahii isaanii diduun akka salphisan qeerroon mooraa yuunivarsitii jimmaa addeessee jira. Egaan dhaggeeffatoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa oduun hadhaaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabamee jira qophiilee keenyaafan faana bu'a.
dhaggeeffatoota keenya kan dhaggeeffataa jirtan kun sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoo irraa meetir baandii 25 kiilooyerzii 11,810 irratti isiniif darbaa jirudha qophiin keenya oduun jalqabee jira amma ibsa koree hojii raawwachiistuu tumsa ummattootaa bilisummaa fi dimokiraasii irraa kenname isinii dhiyeessina faana bu'a.
Duulli sirni TPLF APRDF humnoota liyyuu poolisii Somaalee fi waraana isaatiin uummata Oromoo irratti bane hariiroo obbolummaa saboota kuush lameenii jaarraadhaaf ture hin daddaaqsu. Ibsa koree hojii raawwachiiftuu tumsa uummattootaa bilisummaa fi dimookiraasii. Adda bilisummaa uummata Tigraay TPLF bara kudha sagal sagaltamii tokko erga aangootti dhufee kaasee. mirga uummattoota cunqurfamoo Itoophiyaa keessaa baroota dheeraaf sarbameef kan falmuu fi kabachiisu fakkeessee of dhiyeessaa bahem. Kanas dhugaa fakkeeffachuun daba golgaa dimookiraasii raawwatu golgachuuf akkasumas uummattoota biyyattii fi hawaasa addunyaa afanfajjeessuuf miidiyaa biyyattii guutummaatti to'annoo fi ajaja isaa jala jirutti fayyadamee olola afanfajjeessaa fi dharaa halkanii guyyaa farsam sirni wayyaaneetii peeleef sagantaa qindaa'oo ummattoota biyyattii kabajaa namoomaa dhorkatuun salphisuu fi cunqursaa akkaan hamaaf saaxilu qabaachuudhaan mootummaa isaan dura tureerraa caalee argamam murnitii peeleef akeekasaa abaaramaa kana galiin gaatuudhaafis eenyummaasaa kan dhugaa haguuguun dhaabolee maxxannee maqaa sabootaa fi sablammiileetiin ijaare piidiyoolee jedhaman ijaarrate sababoota ijoo piidiyoolee kanneen ijaaruu keessaa tokko warreen sammuu namummaa qabne akka meeshaatti dhimma itti ba'uuf filate kanneen of dura qabe ummattoota keessa seenuun akka barbaadetti dhimmoota ummattootaa keessa seenuu fi qabeenya sabootaa fi ummattoota Itoophiyaa saammatuudhaaf waan ta'eef abjuun guddaa fi galiin akeekaa sirna tiippeelleef tigraay gudditti ijaaruudhaam abjuun kun ammallee bakkuma isaa kan jiru ta'uu humna waraana diinagdee fi tikaa jabeeffataa jiraachuu isaarraa hubachuun ni danda'amaam akeeka kanarratti hundaa'uudhaanis tiippeelleef naannoo tigraayitti dhaabbilee barnootaa faayinaansii fi daldala akkasumas ijaarsaalee barbaachisoo sadarkaa biyya walaboomteetti ijaaree jira tiipeeleef kaayyoonsaa kan dhugaa qabeenyaa fi leecalloo ummattoota Itoophiyaa parsantii sagaltamii afur ta'anii saammatuudhaan Tigraay walabaa fi hundaa olitti jabduu taate ijaaruu ta'uun wayita ammaa caalaatti ifa bahaa dhufeera. Saamichaa fi manca'iinsi qabeenyaa biyyattii irratti gaggeeffamu akkasii kun erga sirnichi bara kudha sagal sagaltamii tokko aangootti ba'ee kaasee odoo addan citiin raawwatamaa har'a gahin baroota digdamii shanan darbaniif murni aangoorra jiru naannoo dhaloota isaa qondaalota sirnichaa fi jeenaraalota isaa duroomsaa fi qananiisaa faallaa kanaatiin ammoo ummattootaa fi saboota biyyattii to'annaa isaa jala galchuudhaan dhimmoota isaanii irratti mirga dhablee taasiseem. jiruun ummattoota biyyattiis ittuu akkaan hammaataa deemem ummattoonni biyyattii eenyummaadhuma isaanii ilaalcha siyaasaa fi amantii hordofaniif sirnichaan dararaa hamaaf affeeraman haala kanaan ummanni oromoo adda durummaan akka diinaatti kan irratti xiyyeeffatame yoo ta'u somaalii ogaadeen amaara gaambellaa benishaangul koonsoo sidaamaa fi kanneen hafanis itti aanuun kanneen irratti xiyyeeffatamedha mootummaan tiipeeleef iprdeef erga aangootti ba'ee qabee aangoo biyyattii guutummaatti dhuunfatuun qabeenya hanganan jedhamne uummattoota biyyattii saamuudhaan horateera karoora adda qoqqoodanii bituu raggaafateenis sabootaaf uummattoota biyyattii walitti buusuun aangoosaa turfatuu fi saamiinsa daangaan alaa gaggeessaa jiru itti fufuuf itti gargaarame. ummattoonni cunqurfamoon lola sirnichi beekaa uumeen wayita wal dura dhaabbatanitti abbootiin shiraa kanneen garuu qabeenya biyyaa guutummaatti saammatuun dantaa isaanii irra oolfataa jiran doorsiisuu fi shororkeessuun qorqalbii ummattoota cunqurfamoo cabsanii gadaantummaan akka itti bulu taasisuun umrii bittaa fi saamiinsaa dheereeffatuunis akeeka mootummaa cunqursaa kanaatiin kana malees heera ofiif tume dalagaa farrummaa balaaleeffatu cabsee adeemsa hammeenyaatti jiru itti fufuunis eenyummaasaa ifatti mul'ise dalagaasaa kanaanis sirnichi fedhiif hawwii ummattootaa fi saboota biyyattii hundaa walqixa ilaaluu fi bakka bu'uu akka hin dandeenye mirkaneesse sirni hanna waliin dha'iinsaaf kijibaan qarame akkasumas roorroo ummattoota nan bulche jedhu irratti raawwatuun beekamu aangoorra turuudhaaf gahaa ta'uu hin danda'u hamilees itti hin qabu lafa jeneraalota tiipeellii fi investaroota idil addunyaa dantaa murna kanaa tiksaniif kennuuf jecha ummattoonni naannolee godinaalee fi onoota adda addaa dachee isaaniirraa buqqifamanii dirreerratti facaafamuun hiyyummaaf saaxilamanii jiran gara bittaa wayyaanee tiipeelleef waggoottan digdamii shanan lakkoofsise keessatti mootummaan kun dalagaa hammeenyaa raawwatu akka hin hubatamneef gara dabarsuuf jecha irra deddeebi'ee bakkoota hedduutti ummattoota walitti buusaa ture ittis jiran wayita barbaadeetti ummattoota obbolaa fi ollaa gaarii waliif ta'uudhaan jaarraa dheeraaf nagaan waliin jiraatan jidduutti summii wal jibbiinsaa fi walitti bu'iinsaa facaasam waldhabbii ofumaa uumeef araarsituu fi nagaa buustuu fakkeessee of dhi'eessuunis amala sirnichaatiin wayita ummattoonni mirgoota heeraan ragga'eef gaafatan akkuma wayita ammaa oromiyaa fi naannolee biyyattii biroo keessatti mul'ataa jiru lammiilee siviilii kumootaan ajjeesa kuma kudhanootaan hidhaatti guuram wayita ammaa kana sirni tiipeelleef labsii yeroo hatattamaa onkololeessa bara kuma lamaa fi kudha jaha labseen lammiilee sadarkaa tilmaamuun rakkisaa ta'een shororkeessaa jiram warraaqsa uummata oromoo muddee bara kuma lamaaf kudha shan eegalee fi kan naannoo amaaraa hagayya bara kuma lamaaf kudha jaha eegalee dhaamsuuf jecha murni aangoorra jiru kun dhiiga ummata oromoo somaalee ogaadeen amaara sidaamaa koonsoo beenishaangol gaambeellaa fi naannolee biroo dhangalaasaa jiram ammaan tana ummanni oromoo humnoota tiipeelleeffiin hidhachiifamanii fi bobbaafaman liyyuu poolisii sumaalee fi waraana aga'aaziitiin guyyuu qaqqalamaa jiram ergamtoonni tiipeelleef liyyuu poolisii naannoo sumaalee daangaa oromiyaa godinaa booranaatii hanga harargee ga'utti ajjechaa jumlaa ummata oromoo irratti raawwataa jiran akeekni lola wayita ammaa wayyaaniin qabsiifamee deemaa jiru kana warraaqsa ummata oromoo dhaamsuudhaaf jecham shira ummattoota gidduutti waldhabbii uumuu fi wal ficcisiisuudhaan kanaanis wayyaanee TPLF hawwee ummata oromoo fi saboota cunqurfamoo biyyattii keessa jiranii dukkaneessuuf abjootam. haa ta'u malee ummanni oromoo shiraaf duula akkasiitiin falmaa bilisummaa fi mirga hiree murteeffannaaf ummattoota gaaffii fakkaataa qaban akka ogaadenii fi kanneen biroo waliin gaggeessaa jiru galiin ga'uu malee gonkumaa akka of boodan deebine murannoo agarsiisaa jiruun mirkaneessaa jiram tumsi ummattoota bilisummaaf dimokiraasii ummanni oromoo akkasumas saboonni ogaadeeniyaa koonsoo gaambeellaa Sidaamaa, Affaar, Beenishaangol Gumuz, Amaaraa fi uummattoonni cunqurfamoon biyyattii biroonis sirna nama nyaataa TPLF jalaa bilisa of baasuuf yeroo kamiyyuu caalaa murannoon sossa'aa jiru jedhee amanam. Kana malees gaaffiin uummataa afaan qawwee fi labsii yeroo atattamaatiin lammiilee biyyattii shororkeessuun ukkaamfamuu danda'a jedhee hin amanum. Ji'oota kudha ja'an darban keessa qofa sirni TPLF EPRDF Oromiyaa keessatti mirgoota heeraan qaban gaafachuu isaaniitiif lammiilee Oromoo fayyaaleeyyii kuma tokkoo fi dhibba shanii hanga kuma tokkoo fi dhibba torbaa gahan ajjeesiram. Kanneen kuma dhibba tokkoo fi kuma shantama hanga kuma dhibba tokkoo fi kuma jaatamaa ta'an ammoo seeraa ala hidheeram. Akkasuma uummanni Amaaraatis kan itti xiyyeeffatame yoo ta'u, Ogaadeen, Koonsoo, Gaambeellaa, Beenishaangol, Sidaamaa fi bakkoota biroottis yakki fakkaataan lammiilee irratti raawwatamiram sirna kana jalatti daa'immanii fi maanguddoonni dhiiraa dubartiin odoo addan baafamiin duulli ajjechaa jumlaa mootummaa shororkeessaan irratti gaggeeffamuu irratti argamam duulli liyyu poolisii naannoo somaalee jeneraalota sirna TPLF-n leenjifaman hidhachiifamanii fi qajeelfamaniin wayita ammaa kana ummata oromoo irratti gaggeeffamaa jiru akkaan suukkanneessaa balaaleeffatamuu qabu fudhataman qabnidha. Tumsi uummattoota bilisummaa fi dimokiraasii sirni TPLF yakka hammeenyaa waliigala uummattoota biyyattii irratti addatti ammoo uummata Oromoo irratti raawwataa jiru hatattamaan akka dhaabuu fi aangoo gad lakkisuu gaafatam. Uummanni Oromoo fi uummanni Sumaalee Ogaadeen summii qoqqoodanii bituu fi shira walitti bu'iinsaa murni TPLF jidduu isaaniitti xaxu sirriitti hubatum. waan ta'eef uummattoonni obbolaa ta'an lameen karoora abaaramaa fi hammeenyaa TPLF qopheessee hojiirra oolchaa jiru waloon fashalsuuf sossoh'uu qabum. Uummattoonni obbolaa ta'an lameen akkasumas saboonni cunqurfamoo biyyatti hafanis yoomiyyuu caalaa harka wal qabatanii sirnicha ofirraa kaasuuf qabsaa'uu fi mootummaan TPLF qoqqoodee isaan bituu akka hin dandeenye dalagaadhaan agarsiisuu qabum. Uummanni Oromoo fi Sumaalee Ogaadeen sirna lameen isaanii kabajaa dhoorkate eenyummaa isaanii haalee fi mirga isaanii sarbee jiru irratti fuulleeffachuu qaban. Tumsi uummattoota bilisummaa fi dimokiraasiin liyyuu poolisiin naannoo somaalee fi oppiidiyoonni mootummaa TPLF aangoorra of tursuuf jecha shira walitti bu'iinsaa ummattoota obbolaa jidduutti uume kana guutummaatti dura dhaabbatuun akka fudhatama dhabsiisan gaafatam. Tumsichi kana malees saboonni cunqurfamoonnii fi waliigala ummattoonni Itoophiyaa keessaa tokkummaan dhaabbachuun dalagaa faashistummaa raawwataa jiruu fi impaayera ofii ijaarrachuudhaaf saamicha qabeenya biyyattii irratti gaggeessaa jiru akka balaaleeffatan gaafatam. Kana malees tumsi ummattoota bilisummaaf dimookiraasii ummattoonni biyyattii keessa jiran marti irree gamtaa'een sirna aangoorra jiru qaarisuuf adda tokkummaa bilisummaa dimookiraasii fi of bulchiinsa dhugaa mirkaneessu dhugoomsu irratti qoodarraa eegamu akka gumaachan waamicha dhiyeessam. Maayirrattis hawaasni addunyaa addatti jaarmiyoonni idil addunyaa kanneen akka tokkummaa mootummootaa fi hoogganoonni siyaasaa dhihaa dhumaatii jumlaa fi cunqursaa ummattoota biyyattii irra ga'aa jiru utubuurraa daddaffiin akka dhaabbatan gaafatam. haqaa fi bilisummaa ummattoota cunqurfamoo Itoophiyaaf koree hojii raawwachiiftu tumsa ummattoota bilisummaa fi dimookiraasii bitooteessa saddeet bara kuma lamaa fi kudha torbaa.
Barihamtuu namni yartuu nama naati yoo halaalumatti eeggata malee maarree alagaa fi gadeenya ala daawwata malee shishikte shishikte shishikte daangaa namatti jeeti.
dhaggeeffatoota keenya ammallee sagantaan keenya akkuma itti fufetti jira akkuma gara jalqabaarra isin beeksifne walga'iin addaa dhimma haala yeroo fi qabsoo bilisummaa oromoo galii isaan ga'uu irratti xiyyeeffate bitootessa afur bara kuma lamaaf kudha torba konyaa adda bilisummaa oromoo kanaadaan magaalaa torontootti geggeeffamee jira walga'icha irratti argamuun gabaasa sagaleen qindeessine isinii dhiyeessina ammallee nu faana turaa isiniin jenna.
yaa rabbi isuma walitti kaas yaa rabbi tokkicha gaara keessa jiru dhibbatti godhi yaa rabbi qayroo teenya bira dhaabbat yaa rabbi waboo teenya bira dhaabbat yaa rabbi haqa keenya qotee bulaa keenya akka dhumaa jiru kana bira dhaabbat yaa rabbi ati nu gargaari gargaarsa keetiin malee waa takka illee hin argamu ati nu gargaari nu bira dhaabbadhu inna allaha la yastahi min alhaq rabbiin haqa irraa hayaan godhu ifirratti hirkannee jabaannee ummata keenya akkuma duraa sanitti qayroos gahaa qabna loltuus gahaa qabna waan inni nurraa barbaachisu kophee isaanii nyaata isaanii qawwee isaanii rasaasa isaanii bituu qofa kan irratti jiru yaa obboleeyya kiyya akkana kabajaa qabnee biyya namaa keessatti saree taanee somaaleen hundayya dhuftee akkasitti olii gadhoftee akka hasarratti gaara keessatti ummata keenya fixaa jirti maal eeyyamee nuti bishaan qoritti hin ajjeefnu tana odoo laallee agarru odoo tuffannu waan tuffatanii nama tuffata rabbumaa ja'aati tokko ta'a wal dhagaya wal jala deema haati biyya teenyaaf akka bilisummaa teenya argannu waliif haa tumsinu bihaqqi subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuuna wasalaamu ala almursaliin waaqayyo dhugaa haa baasu dhugaa haa baasu miidhamneerra yoo ta'e gooftaan keenya ijaa keenya nuu baaseen nu haa hiiku baanurraa buusu jechuun kun politikaa miti waaqayyo iyyuu hin barbaada kanaafi waaqayyotti boonya iddoo iddoo jirrutti akka akka amantii keenyaatti kiristaanni karaasaa islaamni karaasaa kanaafuu ga waaqayyoon hin galateeffannaa mee ya gooftaa ati nu gargaarii haqa keenya nuuf baasi ati gara keenya gori jennuu yaa waaqayyo gooftaa keenya abbaa keenyaaf si galateeffanna ati humna qabeessadha ati dhuga qabeessadha taa'uus ka'uus nama hin beektu yaa waaqayyo ansi jalaa dhokate an hin jirre dhugaan nu jalaa dhokatee baay'ee miidhamaa jirra ummanni keenya akkan taanetti qabamee jira inni dhumu baay'eetti dhume gooftaa han dhumaa jirus akkasuma yaa gooftaa keenya ga'e nu jedhi maqaa ilma keetiin gooftaa ko nuuf dhaabi yaa gooftaa keenyaati gara keenya gorii ya waaqayyo biyya keenyaaf nama keenyaaf qilleensa kee nagaa qilleensisi ati bilisoomsi maqaa gooftaa yesus kiristoosiin ameen
بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم فمن أحييته منا فأحيا على الإيمان ومن توفيته منا فتوفي على الإسلام ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين رب قد آتيتنا من الملك وعلمتنا من تعوذ الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا ميتا إلا رحمته ولا دينا إلا أديته ولا مسافرا إلا رددته ولا مظلوما إلا أعنته ولا مظلوما إلا أعنته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين يا رب نراقات يا رب طغاة خنا نراقات
qabsoon waan hedduu gaafatti damee hedduu dara- dagaagfachuu barbaadde dameen sun hundumtuu hidda gaarii yoo qabaate badeen badu wanti argaa jirru kunis miseensonni ta'anii ummanni oromoo hedduun akka jirrutti keessaa kan wareegamu jiraachuu danda'a keessaa kan hidhamu jiraachuu danda'a keessaa kan baqatu jiraachuu danda'a keessaa dhaabbatee kan qabsaa'u jiraachuu ni mala hunduma keessaa garuu hiddi keenya cimaa yoo ta'e bilisummaan barbaaddu sun argamuunsaa waan hin hafnedha waan amma asitti waltajjii irratti argaa jirrus hidda cimaa duukaanii deeman hidda dagaagee jirutu waan dhufe dabarsee dhaloonni dhaloota irraa fuudhee qabsoo itti fufsiisa kanaafuu kan biyya keessattis kan biyya alaattis ta'aa jiru dirqamni ummata oromoo irraa eegamus kanadha qabsaa'an darbus qabsoon itti fufee dhaloota jiruun galmaan ga'u geessisuudha kanaafuu guyyaa har'aa kana sagantaa keenya hedduu eh, keessummoota adda addaa illee qabna waan dhiyeessuun illee waan adda addaa sagantaa eh, akkasuma qabxiilee adda addaa dheeraa qabna kanaafuu haar- haasaan koo eh, asuma irratti gabaabseetanii eh, dura taa'aa eh, kutaa kanaadhaa jaanfiqaaduu gara waltajjii affeeraa naa simadhaan.
Fayyaa ta'a, filatoomaa. Namni keessanuu baga nagaadhaan dhuftan egaa namni keessan addaan taa'aa ture galagalee ni laalle manni guutuudha. Akkasuma nu haa baay'isu. Fayyaa ta'a. Eh, Anis haasaa eh, dheeraa gochuudhaan miti jaallan eh, eh, namoota qabnaa. namooti haasaa ibsanuu kennan bal'inaani haa ta'uyyuu malee akka itti gaafatamaa kutaa kanaadhaatti baga nagaadhaan dhuftanii waamicha eh, konyaa eh, mul'isa abbaa gadaa eh, fudhattanii eh, baga nuu argamtan jechuudhaatii fi eh, hoggannooti eh, ABO gidduu keenyatti argamu. Eh, isaanis bakka bakkaatii han dhufanidha. Eh, Isaanis immoo ibsa nuu kennuudhaaf guyyaa har'aa kana han isin waamnee fi eh, gaaffii hawaasa eh, naannoo kana jiruutiin maaliif yeroo yeroodhaatiin waamtanii eh, waamicha akkasii nuu gootanii yaada keenya fudhattanii yaada keenya kana immoo lafa barbaachisutti ergitanii hojiitti jijjiiruu maaliif hin gootan kan jedhu yeroo dheeraatiif dhuma nu gaafatu turanii tokko kana hojiirra oolchuudhaaf deebii kana kennuudhaatiif lafa fagoodhaa dhiyoodhaa horra kanarratti muuxannoo qabuu fi nu ibsu gadi fageenyaan haala jiru ABO'nis haa ta'u qabsoo bilisummaa Oromoo maalirra akka jiru kan darbees kan ammaas gara fuulduraattis karoora jiruu fi akeeka jiruu hannu ibsaniidha. Kanaaf egaa guyyaa har'aan si waamne kun isa dhumaa miti yeroo yeroodhaatiin hin waamna namoonni qooda fudhachuu akka danda'aniif ifaa karaa ta'eetiin jecha kanaatiif kun egaa hin qophaa'e guyyaa har'aatti kana yaada keessan barbaadna jecha yaada uummataa barbaadna. sabi Oromoo uummata Oromoo naannoo kana hin jiru Ottawaarraa Torontoorraa Hamiltonirraa Kiichinarraa Iverlaandinirraa illee jijjiiru natti fakkaata. Kanaatiif kanaaf guyyaa har'aa kana yaada qabdan rakkina biyya keessa jiru irra deddeebinee wanni gochuu hin qabnu yeroo si'anaa guyyaa guyyaadhaan wanta saba keenya irratti gahaa jiru hundumti keessan quba qabdu karaa miidiyaa adda addaa karaa biyyatti bilbiluudhaan naannoo naannoodhaa fi wanta jiru hundumtuu quban qabdan jechaadhaan miti garuu keessumatti dhaabi keenyas haa ta'u ammam irratti hojjechaa jiru wanta kana irratti hanjiru kana akka hubattanii hundumti keessan immoo keessatti qooda fudhattaniidhaaf kana waan ta'eef ani baga nagaadhaan dhuftanii gara seechiittis kottaa jechuun barbaada kanaaf amma gaa horraa dubbii isaa nutti himu dhimma kanarratti gadi fageenyaan an horra nutti himutti isaanittiin dabarsachaadha isinis baga nagaadhaan dhuftanii egaa amma sagantaa in eegalamaa jechaadha fayyisa godhee dhaggeeffadhaa. booda irratti immoo gaaffiif deebiin yaada kennuun hin jiraatachaadha amma sirra deebi'ee baga nagaadhaan dhuftanii waaqayyo sin eebbisu jedha.
Maanna qabduun fiixaan ba'uti bakka jirru fiixaan hin falminaa.
dhaggeeffatoota keenya gabaasni kun kanaan hin xumuramne itti fufa isaa sagantaa keenya ittaanu keessatti qabannee dhiyaanna egaan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya sagantaan keenya kan guyyaa har'aa kanumaan goolabamee jira sagantaa itti aanuun hanga walitti deebinutti nagaatti injifannoo ummata oromoof